Kunnen raadioon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadioon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaataa galgal sa'aatii lammaaf dhaqqa akka sa'aatii sadiitti meetirabaandii 22,25 fi 31 irratti Waashingtan DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra sanii dabarsin kun laayyuu jalqabna. galchumaaf waliin teessa nagaa jecha nagaa sanfuun irreen ebilee 27 barhum lamaaf 20 keessa jirra viyyoo afaan oromoo naayil saatiif meetirabaandii irra caqasuuf jirtan anini soraa lafeeti. Itoophiyaatti hardhallee nam tokko irratti vaayirasii koronaa argan mootummaan ameerikaa maashin namii vaayirasii koronaa qabu hafuuraan baafachuu danda'u Itoophiyaaf Ruwaandaa kennuuf waada gale akka jechi ministeera fayyaa Itoophiyaatti kun qarqaarsa guddaa lolaan guddaan bokkaa dhiyyoo ta'an Dirree Dawaatti rooba gullufe waan hedduu balleessee ollaa nama hedduu duudelle yuunivarsiitiin dambilooloo ogeeyyoota fayyaa waliin waan vaayirasii koronaa irratti manneen namarra yaa'anii nam goggorsuu jiran waan har'isanitti himnu keessaa tokko tujubeet oduu nutti
tamooltan dhaggeeffatoota keenyaa kan oduu dubbisu antuu jubee horaati meeshaan hafuura baafachuuf gargaaru kan yuunaayitid isteetsi gumaachuuf waadaa seente waaltaalee ittisa koovid 19tti duulan kan naannoleef deeggarsa guddaadha jechuudhaan ministeerri eegumsa fayyaa itoophiyaa dr liyaa taaddasa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsaniiru pirezidantiin yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp sanbata darbe ergaa tiwiitarii maxxansaniin muummicha ministeeraa abiy ahmed waliin dubbachuu isaaniif dhukkubsattoota koovid 19f meeshaa hafuura ittiin baafatan dabalatee deeggarsa itiyoophiyaaf godhan kan itti fufan ta'uu beeksisan dr liyaan akka jedhanitti itiyoophiyaan vaayirasii kana ittisuuf ogeessota fayyaa leenjisuu irratti akkaan hojjetaa jirti ministiriin eegumsa fayyaa dhiibbaa biyyattii irratti vaayirasiin kun qabaatu maal ta'uu akka malullee tilmaama saayinsii irratti hundaa'e arguuf hojjetamaa jira jedhan uggura sochii kaa'ame laalchisees haalli hawaasummaaf dinagdee rakkoo ta'u tuqanii biyyattiin qalbiidhaan uggura kana ni laaffistii jedhan jechuudhaan edan garramoo gabaasteetti. xumura torbanii irratti balaa lolaa dhaqqabeen abbootii warraa dhibba afur manneen isaanii duraa manca'ee gargaaruuf hojjetaa akka jiru ta'uu bulchiinsi dirree dhawaa beeksisee jira karaa lolaan keessa darbu hojjechuuf illee qarshii miliyoona kudhan qopheesseeraa jedha balaan lolaa kun aanaalee naannoo uummattoota kibbaa adda addaa keessatti illee mudachuun beekameera dirree dhawaa keessatti jimaata darbe waaree booda balaan lolaa kun erga uumamee qabee qorannaa geggeessaa kan ture waajjirri qindeessa bulchiinsa sodaa balaa. namoonni afur du'uu malee miidhaan kabroon illee dhaqqabu itti gaafatamaan waajjirichaa obbo harbiin beeksisaniiru balaan lolaa kun erga dhaqqabee booda namoonni nyaata guyyaa hamtuuf ol kaayyatan utuu nafin duraa manca'uusaa raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii ganda magaalattii biraa deeggarsi godhamuufii isaallee dubbatuu jedha addis chakkul dirree dhawaarraa. pirezidaantiin baankii dhiigaa kan itiyoophiyaa hanqinni dhiigaa biyyattii keellaalee eegumsa fayyaaf rakkoo guddaa ta'uu malaa jechuun dubbatan. sababaa vaayirasii koronaan kan ka'e namoonni dhiiga kennuu waan sodaataniif kun immoo hanqinaaf sababaa ta'ee jedhaniiru kunis dooktaroota biyyattii kanneen wal'aansa baqaqsanii hodhu kumaan lakkaa'amu geggeessaniif rakkoo cimaa ta'ee jira jedha gabaasi simmanyishee qoyye lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan qabaman kan biyya hollaa jabuutii keessaa itiyoophiyaaf yaaddoo ta'ee jira kan jabuutii waliin waldaangessan naannoo dirree dhawaaf affaar koovid 19 ittisuuf kan isaan irratti fuulleffatan daangaa ofii irratti ta'uu hoogganaan waajjira eegumsa fayyaa naannoo affaar dooktar farajiin beeksisaniiru jedha gabaasi masfin arraagee kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti lammiiwwan xaaliyaanii hedduun muummichi ministeeraa biyyattii guseeppe kontee uggurri namni manaa akka hin baaneef kaa'ame guutummaatti akka dhaabatu ilaalchisee ibsa isaan kennanitti hin gammanne mootummaan tarkaanfiinni sadarkaa lammataa irratti fudhate kan hiika hin qabneef qorannaa ga'aan itti hanqateedha fagaateetuun adeemiin dinagdee biyyattii laamshessa jedhanii jiru gabaasaa saabiinaa kaastal firankoo namoota dhiyeessa.
sababaa vaayirasii koronaatiin uggurri sochii lammiiwwan xaaliyaanii irra kaa'amee ture caamsaa afur dhufaa jirurraa jalqabee suuta suutaan irraa laaffisamuu jalqaba. Ta'us garuu lakkoobsi namoota vaayirasichaan qabamanii akka salphaatti deebi'ee ol ka'uu mala ka jedhu ammallee yaaddoo guddaa qaba mootummaan biyyattii. Kan kaleessa galgala televezyiyoona biyyoolessaan uummataaf ibsa kennan muummichi ministeeraa xaaliyaanii Yuzeebe Konte yeroo tarkaanfii marsaa lammataa kanatti akka lammiiwwan biyyaa itti gaafatamummaaf of eeggannaa duraan agarsiisan itti fufan waamicha dhiyeessanii jiru. yeroo marsaa lammataa kanatti inumaa ka duraanii caalaa walirraa fageenya hawaasummaa eeguu fi amala itti gaafatamummaa barbaachisaa agarsiisuun barbaachisaadha yoo waa'ee xaaliyaanii itti gaafatamummaan sinitti dhaga'ama ta'e akka vaayirasiin kun hin facaane itti gaafatama fudhadhaa jechuudhaan dubbatan akka muummichi ministeeraa Giuseppe Conte jedhanitti lammiiwwan xaaliyaanii marsaa ammaa kanatti maatii isaanii waliin wal arguu danda'u garuu gurmuu xiqqoo xiqqoodhaan ta'uu qaba ammallee sababa amansiisaa tokko malee kutaa xaaliyaanii tokkorraa gara kutaa kabiraatti imaluun hin danda'amu. Lammiiwwan imala akkanaa deeman unkaa yookaan foormii sababaalee barbaachisoo akka dhimma hojiif fayyaa ibsan harkatti qabatanii socho'uu qaban. Paarkileen yookaan bakkawwan bashannanaa waan banamuuf jiraniif lammiiwwan xaaliyaanii amma akka naannoo manneen isaanii qofa turan hin dirqisiisamani. Warshaaleef piroojeektiileen ijaarsaa hojii isaanii jalqabuuf jiru. Garuu manneen bunaaf manneen nyaataa namoota bitatanii deebi'aniin malee tajaajilan kennan jedhamee jira. Aga fulbaana dhufuutti barattoonni barsiisonni gara manneen barnootaatti hin deebi'an jedhan muummichi ministeeraa Koonteen. Maatiileen ijoollee isaanii wajjin maal akka godhan wallaalanii yaaddootti jiru. lammiiwwan xaaliyaanii hedduun tarkaanfii mootummaa kanatti hin gammanne dhaabbatoonni tokko tokko akka banaman eeyyamanii kaan tursiisuudhaaf sababaan amansiisaan himamuu qabaa jiranii jiru xaaliyaaniin biyyoota awurooppaa namoonni sababaa vaayirasiin keessatti dhuman keessaa lakkoofsa olaanaa akka qabdu yoo ta'u agammaatti namoota kuma digdamii ja'a oltuu biyyattii keessatti dhume.
kutaaleen yuunaayitid isteets hangi tokko sababaa weerara vaayirasii koronaan uggura kaa'amee ture kaasuuf sochii jalqabanii jiru aangawoonni eegumsa fayyaa kan federaalaa immoo mallattoon dhibee vaayirasii kanaa dabaluusaa beeksisan aangawoonni eegumsa fayyaa yuunaayitid isteets akka jedhanitti qaamni nama hollachiisu mataan dhukkubbii qoonqoo keessi nama dhukkubu waa dhandhammachuuf fuunfachuu dadhabuun mallattoo daariqa yookaan infekshinii vaayirasii koronaa ta'uu danda'a jedhaniiru. Waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkuboota kan Yuunaayitid Isteets qaamni hoo'uun hafuura namaa kutuu fi qufaan mallattoo COVID-19 ta'uu duraan beeksisanii turan. Hoogganoonni Koloraadoo, Misisiippii, Moontaanaa fi Teenasii manneen dalagaa hangi tokko hojii akka jalqaban eeyyamaniiru. Hoogganoonni Joorjaa, Oklahoomaa, Alaaskaa fi Saawus Kaarolaayinaa namoonni akka hojiitti deebi'an jajjabeessanii jiran. hayyoonni eegumsa fayyaa daldalaawwan dafanii banamuusaa mormuudhaan akeekkachiisaniiru yuunaayitid isteets keessaa namoonni kuma dhibba sagaliif kuma saddeettama koovid kudha sagaliin yoo qabaman kumni shantamii shan immoo du'aniiru oduun galgala kanaaf qabu kanu.
Raadiyoo vii'oo sagantaa afaan Oromoo wixataa Gijmaata. ogeeyyoota fayyaatiif barsiisota yuunivarsiitii Dambidolloo manneen baadiyyaaf magaalaan naannoo isaanii ri'aanii vaayirasii koronaa kan irratti nama barsiisuu jiran nama goggorsuu jiranii jedha pirezidaantii yuunivarsiitii tanaa Dr. Lataa Tasfaayee akka kanaan torbaan tokko keessatti aanaa shan keessaa nama kum tokko olii akka kanaan gorsin jedhan akka nami geejjibaa jedhee waltiin gobbannellee tolchuu fi makiinaa geejjibaa kennine hojii tanirraallee nama gargaaruu fi birrii miliyoona hedduu ramadneedha Dr. Tolaan Naakor Malkaa dubbisee nu erge.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee akka jedhanitti weerara vaayirasii koronaa sadarkaa addunyaatti yaaddoo ta'e kana dursanii ittisuudhaaf hojiiwwan garaagaraa hojjetaa jiru. Tajaajila tola ooltummaan sagalee guddistuu fayyadamuun magaalaa fi baadiyyaatti hojii hubannoo uumaa turaniin alatti manaa manatti adeemuudhaan hawaasni waa'ee koronaa akka beekuuf hojjetaa jiraachuu isaanis kan ibsan.
awareness yookaan immoo hojii hubannoo uumuu hojjechaa turreera jechuudha. Yeroo garagaraa miinii miidiyaa fayyadamuudhaan akkasumas naannoo magaalaa naannoo namooti baay'atanittillee hojii kana hojjechaa turreera. Dabalataan garuu keessumaa yeroo ammaa kana manaa manatti ogeessota fayyaa qabnu fayyadamuudhaan manaa gara manaa deemuudhaan namooti aweernesii maatii gara kuma tokkotti siqanii gara aanolee shanii keessa deemanii hubannoo kana uumaa jiru jechuudha. Kuni gaangaa godinni keenya yoo xiqqaate aanolee kudha lamadha kan of keessaa qabu. Isa kana kabarii gochuudhaaf irratti yuunivarsiitiin baajata mataasaa ramadee hojii gurguddaa hojjetaa jira jechuudha.
Magaalaa Dambidolloo fi aanolee Qillee Mullaggaa kanneen biroo keessattis tajaajila geejjibaa kennaa jiraachuu dubbatanii jiru Dr. Lataan.
konkolaataa bilisaan uummataa dhiyeessuudhaan konkolaataa kana keessatti immoo bilisaan dhiyeessuu qofa osoo hin taane konkolaataa kana keessa hojjetoota fayyaa nama lama lama ramaduudhaan yeroo hundaa kan dabareedhaan hojjetan baasota ja'a magaalaadhaaf raadiisii magaalaarra jiran gara shanii kan ta'aniif gargaarsa kennaa jira jechuudha yuunivarsiitiin Dambidolloo. Magaalaa keessatti kan hojjetan lamadha afur immoo magaalaadha alaadha kan hojjetan.
Baasota kanatti dhimma ba'uu maaliif barbaaddan?
Sabni kun yeroo baay'ee wal tuttuqaadhaan yookaan walitti dhiyeenyaan yoo xiqqaate namni tokko isa tokkorraa meetiraa lama fagaachuu akka qabu ogeessoti fayyaa gorsaa jiru. Isa kana ammoo kan gochuu dandeenyu yookaan fiizikaal distaansiing yookaan sooshaal distaansiing kan jedhamu san hojiitti hiikaa jira jechuudha. Teessuma namni lamarra taa'urra namni tokko akka taa'u gochuudhaan walirraa faffagaatanii akkamittiin immoo firaatisuun danda'ama kan jedhu san barsiisuudhaaf jechuudha. Lammaffaa rakkoo geejjibaa mudatee jiru akka godina keenyaatti illee inni kunis rakkoo tokko furuudhaaf tajaajiluu danda'a jennee tajaajila hawaasummaa jalatti hojjenne jechuudha.
Dooktar Lataan itti dabalaniis meeshaalee qulqullina ittiin eeggachuu danda'anii fi gargaarsa midhaan nyaataas kutaalee hawaasaa galiin isaanii gadi aanaa ta'eef yuunivarsiitiin dambidolloo kennuu isaa dubbatanii jiru. Dooktar Lataan.
qulqullina eeguu eegsisuu irratti fakkeenyaaf saanitari maateeriyaalsi yookaan wantoota qulqullinaa wal qabatan irratti kan tajaajila kennan kan akka saamunaa laargoo ta'uu danda'a saanitaayizarii alkoolii kan kana fakkaatan deeggaraa ture jechuudha qabaa kaanii kan akka laargoo liitira dhibba shan alkoolii saanitaayizarii illee kan gara liitira kuma lamaatti kan siqu kennamee jira distribiit ta'ee jira amma garuu yuunivarsiitiin dambidolloo saamunaa kanas ofii oomishaa jira. saanitaayizarii kanaaf kan kana fakkaatan barakiinaa saamunaa kanaan ditarjenti warra jedhaman hunda oomishaa jirra. Isa kana immoo liitira kuma lamaan ga liitira kuma kudha shanitti kan ta'u oomishuutti jira jechuudha. Inni kunis maal ta'a jechuudha itti fufiinsaan aanolee wanti kun hin qaqqabne gargaarsi kun hin qaqqabne geenye akka gargaarruuf yuunivarsiitiin Dambidolloo baajata miliyoona shan ramaduudhaan hojii gurguddaa hojjetaa jira jechuudha. Inni kun qaama gargaarsaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Garuu dabalataan immoo uummata harka qalleeyyii ta'an sa'aatii kana mana keessaa ba'anii hojii hojjechuu hin danda'an. Akkuma beekamu namoota hedduun gara manaatti ol deebi'anii jiru. Kan guyyaadhaan jiraatan guyyaa hojii guyyaa guyyaa hojjechuudhaan jiraatan ni jiru. Namoota akka qalleeyyii kana gargaaruudhaaf nyaata gara kuma dhibba lamaatiin bitnee kenninee jira jechuudha.
Hojii hubannoo uumuu sun ammam uummata keessatti jijjiirama fidee jira?
Hojii hubannoo uumuu sun jijjiirama guddaa fideera jechuun dandeenya dhugaadha. Gara jalqabaa namooti baay'ee waanuma akka dhukkuba cimaatti fudhatanii ni ilaalle garuu erga barsiisnee booda jijjiiramni ni jira. Haa ta'u iyyuu malee wanti nuti taajjabnes immoo jira keessu walitti dhiyeenyaan deemu wal dubbisuun yeroo tokko tokko meetira lama irraa fagaadhaa yeroo jedhamu namooti bakka tokkotti kurfaa'anii kudhan kudha shan ta'anii fa'aa yeroo isaan bakka tokko ta'an bakka tokko turan fa'aa yeroo akkas akkasii hin argama ammayyuu hojii gurguddaa irratti hojjetame ammas hubannoon sun cimeetti fufuu qabaadha kan jedhudha barbaadu.
Akka carraatee naannoo Dambidollootti waa'een koronaa kun kan ka'u yoo ta'e namni shakkame yoo jiraate dhibeen kunis kan mudachuu danda'u yoo ta'e yuunivarsiitiin qophii akkamii godhe?
Innis akka yuunivarsiitii Dambidoollootti qophii mataa keenyaa gochaa jirra. Dabalataanis immoo hospitaala dambidolloo wajjin ta'uudhaan hojii gurguddaa hojjechaa jira jechuudha. Fakkeenyaa fi kan namni shakkame turuu danda'u isolation center yookaan quarantine center warra jedhaman qopheessinee akka yuunivarsiitii keenyaattis qopheessineen jirra. Keessumaa nama dhibbaaf digdama kan akkomodeet godhuu danda'u illee qopheessinee jirra. Hospitaalli dambidoolloos isa kana deeggarsa goonee fi isaanis isolation centerii kana qopheessanii jiru jechuudha.
Namoota tajaajila tola ooltummaa yuunivarsiitiin dambidolloo kennaa jiru fayyadaman keessaa muraasa dubbisnee turre.
Maqaan koo Dabalaa Alamaayyoon jedhama. Yuunivarsiitiin dambidolloo jalqabumaa ka'e jechuudha. Deeggarsa garaagaraa uummataaf laachaa turuunsaa beekamaadha. Magaalaa keessa deemee illee uummata barsiisuu hawaasa barsiisuu irrattis tajaajila uummata tiraanspoortii kana laachuu irrattis gahee guddaa taphachaa jira. Namti dheen gadda dhiyoo jechuudha. Alam Tafarii Alam Tafarii Raaroo Sabbuu lafa jedhamu jechuudha. Mammachiitti ittiin deemeen ture. Baay'ee hawaasitti gammadee bakka tajaajila geejjibaa gaariitti argachaa jiru amma hawaasni.
Maqaan koo guddattuu jiguun jedhama. Gargaarsa guddaa gochuuttidha yuunivarsiitiin Dambidolloo. Hawaasa karaa konkolaataa tajaajileera akka akka uummata irraa fagaatee taa'uu fi kanaafi uummati baay'ee fayyadamuutti. Magaalaa Dambeelloo keessatti akkuma beekamee jiru barumsa nuu kennaa jiru.
Yuunivarsiitiin Dambeelloo erga vaayirasiin koronaa dhufee tajaajila hedduu kennaa jira. Bishaanillee magaalaa keessa dhaabuudhaan akka namni harka dhiqatu gochaa ture. Amma immoo torbee kana keessa tajaajila geejjibaa akka namoonni hin rakkanneef uummatni magaalaa akka tajaajilamu godhee jira. Keessumattuu baajaajiin kaffaltiisaa waan dabaleef walirraas kan taa'unis waan hin danda'amneef yuunivarsiitiin Dambeelloo immoo konkolaataa sarfiisaaf isa fayyadu uummataaf kennee itti tajaajilamaa jira jechuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakur Milkaa Amboorraa.
Otizim yookaan ASD dhiba haga guddaan xiqqeennaan ijoollee irratti argan dhiba kunin uf nama wallaalchisa amalaa fi adabni nam dhowwa ji ebla kanaane ji otizimii jedhan ji waan dhukkub kanaa namatti himan kan wal barsiisanillee Dr. Biraanee Waljirraa ogeetti fayyaa hospitaala Yuunivarsiitii Meerilaand Dame Seent Joosef Meedikaal Senter jedhaniiti jalannee dubbisu kutaan tokkeessotan.
Baatiin eblaa kun egaa akkuma beekamu otizim awareness month jedhamuudhaan beekama. Keessumaa immoo ebilan lamaa biyya lafaa hundumaatti waa'een dhukkuba kanaa akka yaadatamu Yuunaayitid Neeshaniidhaan yookaan dhaabbata gamtoomaniin murtaa'ee erga yaadatamuu jalqabee tureera. USA kanatti immoo gara waggaa shantamaatiif adeema. Guyyaa tokko duwwaa osoo hin ta'in ji'uma guutuutu yaadannoo waa'ee dhukkuba kanaa ta'a jechaadha. Maaliif barbaachisee yoo jennee ni tokkoffaan waa'ee dhukkuba kanaa wal barsiisuu, isan dhageenye dhageessisuu, isa beekuttis beekumsa akka dabalatu gochuudha. Itti dabalees immoo addaddummaa kana fudhannee walii wajjin jiraachuun akka danda'amu walitti dubbachuu, wal barsiisuu, wal agarsiisuudhaafi deebi'ees immoo ijoollottan dhukkuba kana qabanii namoonni gurguddaan dhukkuba kana qaban hojjechuu danda'anii agarsiisuudhaan beeksisuudhaan ayyaaneffamaa yookaan yaadatamaa jechuudha.
Asirratti Dooktar Biraanee ootizim yeroo jennu rakkina maaliiti?
Ootizim spectrum disorder jechuudhaan beekamaa. Mallattoon dhukkuba kanaa baay'ee adda adda ijoollee tokko tokko irratti mallattoo ciccimaadhaan mul'ata. Kaan irratti immoo mallattoo salphaa ta'een mul'ata. Giddu galeessis immoo jira. Inni kun afaan Ingiliffaatiin mild moderate or severe jedhamee beekama. Fannaan baay'een kan ta'e egaa waa'ee kanaatiif biyya warra misoomanii keessatti. Iddoo baay'eetti akkuma dhukkubaatti iyyuu hin ilaalamu, akkuma dhukkubaatti iyyuu hin beekamu, akkuma dhukkubaatti iyyuu hin fudhatamu. Garuu dhukkubi ootizimii kuni akkuma dhukkuba kaanserii, akkuma dhukkuba onnee, akkuma dhukkuba kalee, akkuma dhukkuba sombaa dhukkuba. Rannaan waggaa kuma lamaa kudha ja'a ta'e tokko irratti ijoollee waggaa saddeetii irratti. Ijoollee kudha saddeetii hamma kudha sagaliitu ijoollee kuma tokko keessaa qabaa jechuudha. Bara keessa jirru kana kuma lama digdama kanatti immoo ijoollee shantamii sagal keessaa mucaan tokko autism spectrum disorder mallattoo isaa agarsiisaa jechuudha.
Ameerikaa keessatti?
Ameerikaa keessatti. Egaa walumaa galatti biyya warra misoomanii kana keessatti. Ijoollee kuma keessaa ijoollee lamaa hamma ijoollee digdamii shaniitti kan ta'antu mallattoo dhukkuba kanaa agarsiisaa jechuudha. Deebi'ee ijoollee dhiiraaf durbarratti yennaa ilaallee dhukkubi kun harka afur ijoollee dhiiraa irratti baay'ata. Akkasumas immoo obbolaan ijoollee dhukkuba kana qabanii parsantii kudhanii hamma digdamaatti dhukkuba kanatti saaxilamuu jedhama. Kanaaf. Dhukkuba beekamuun irra jirudha. Biyya lafaa hundumaa kana irratti dhukkuba rakkina cimaa warra fidan keessaa tokkodha jechuudha.
Fakkeenyaaf ijoolleen ootizim qaban kun waan guddaa isaan rakkatan haasaa haasa'uudha. Dhukkubichi maal miidha?
Walumaa galatti dhukkubi kun kan inni irraa dhufu hin beekamu. Namni hamma ammaatti waan tokkotti quba qabee kanarraa dhufa jedhe hin jiru. Wanti adda addaa garuu jedhamaniiru. Wanti adda addaa barreeffamaniiru. Baay'een isaanii garuu saayinsiidhaan deeggarsa hin argamne. Kanarratti jala muree kan hin dubbachuu barbaadu immunizeeshan yookaan vaaksineeshan yookaan kittibaatii yookaan talaliini ootizimii ijoollee irratti akka hin fidne saayinsiidhaan barameera. Egaa karaa saayinsii kan jiru genetic factors isa jedhamu kanaadhaan bu'aan nadha keenyaa kun akka sirriitti hojjechuudhaaf narboonni isa keessa jiranii akka akka ta'etti walitti kakkaa'amuu yookaan walitti xaxamuu qabu. Ijoollee autism spectrum disorder qaban kana keessatti sammuu isaanii keessatti akkitti narbooti kun walitti sussuuqamanii. Jijjiirama agarsiisaa jedhama. Egaan jijjiirami kun maal fidaa? Rakkina tokko tokko fidagaa. Keenyaaf social communication development yookaan rakkoo waliigaltee hawaasummaatiin mul'ataa jechuudha. Haasaan karaa saayinsii kanaa wanta lamaa inni tokko receptive language jedhama ofitti fudhachuudha. Inni tokko immoo expressive language jedhama. Afaan baasanii dubbachuudha. Ijoolleen kun egaa rakkina isa kanaa qabu jechuudha. Inni lammaffaan immoo waan tokkotti fedhii agarsiisuu dhabu. Isa kaanitti immoo fedhii yookaan jaalala gar- garmalee agarsiisuudha. Inni kun immoo afaan Ingiliffaatiin restricted interest jedhama. Inni kan biraan immoo jechoota yookiin gochaa tokko irra deddeebi'anii hojjechuu yookaan garmalee irra deddeebi'aa ooluudha. Inni kun immoo repetitive behavior isa jedhamudha. So rakkina kanaaf sanaa kan fakkaatantu karaa sana dhufaa jechuudha. Yommuu ijoolleen kun garaa keessa jiranii fi deebi'anii immoo torbanoota yartuu yookaan ji'oota yartuu erga dhalatanii booddee wanta ta'uuf dhufuu hin danda'amaa jedhama. Inni kun afaan Ingiliffaatiin ammas egaa environmental and perimetal factors warra jedhamudha. Ijoolleen yeroo hin ga'in dhalatan akkasumas immoo ijoolleen ulfaatinni isaanii kan eegamuun gadi ta'anii wanta kanatti ni saaxilamu jedhama egaa. Walumaa galatti garuu wanti dhukkuba kana fidu wanti tokko addaan ba'ee kan jiru hin jiru. Dhibba keessaa harki afurtamii shanii hanqina dandeettii sammuu qabu. Akkasumas immoo dhibba keessaa harki soddomii gaggabdoo qabu.
Siijar.
Siijarsii qabu. Harki digdamii shan immoo dhibba keessaa sindiroomii adda addaa jechuun dhukkuboota adda addaa maqaa adda addaa kan qabanitti saaxilamu. Harki digdamii shan dhibba keessaa immoo buqqee mataa guddaa qabu. Waggaa lama yommuu ta'anii harka sadii keessaa harki lama jechuun harki caalu waliigaltee hawaasummaa isa sila jennee communication skills isa jedhamu kana hin qabanii jechuudha. Inni kun immoo maal ta'iin mul'ata kophaa taphachuu, jaallachuu, xiyyeeffannaa waliinii dhabuu, ijoollee kan biraa wajjin taphachuu dhiisuu, ija namaa dhiisuu. Inni nama gammachiisu isaan gammachiisuu dhiisuu, wanti nama ajaa'ibsiisu tokko itti mul'achuu dhiisuu, maatiin ijoollee akkanaatiin si'a baay'ee isa isaan kophaa taa'anii taphatanii fi ijoollee gaariidha nama hin rakkisanii jedhee isaan waamuu danda'a. Otuu rakkina akka isaan qaban hin hubatiin. Maatiin waan nama sodaachisu tokko argee wacee. Yookaan waan nama kofachiisu tokko argee maatiin yoo walii wajjin kolfuu qooda keessatti fudhachuu dhiisuu eekamsa ta'uu aarii dubbisuu dadhabuu sagalee guddaan isaan naasisuu dhiisuu yookaan immoo waan humti xinnoon tokko baay'ee isaan naasisuu sagalee humti xinnoon baay'ee isaan rifaasisuu kan tokko irratti baay'atee mul'atu isa kaan irratti baay'atee mul'achuu. dhiisuu danda'a jechuudha.
Maatiin ijoollee godhatee egaa isaan gaafa dhalataniiti hammam gidduutti rakkinni kun jiraachuu baruu kan danda'an.
Dooktar Birhaanee Galateeffanne waan af boritti dachaan. Vaayirasii koronaa addunyaa baafata kan irratti nama waan beekuuf waan qabuun wal gargaaru jira. Waasimni Tafarraa waan harkatti xiyyeessaniitiin dhibee kanaan ofirraa dhowwuu danda'an gloves hojjedhee jedhe. Waasimni armaan durallee dorgommii gurguddoo waan uumanii hojjetan kudhan dorgome sadii moo'e. Tsahaay Daamtootti Waasimni dubbisee tan nu erge.
Dargaggoo Waasiiwwan Tafarraa jedhama. Akka dargaggoon kun natti himetti Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teknooloojii Finfinneetti barataa Injinaringii waggaa afuraffaati. Barataan kun hojiin isaa idileen barnoota hordoof yoo ta'u barnootaan cinatti hojiilee kalaqaa adda addaa hojjechaa akka jiru kan ibse hojii kalaqaa kanas barataa kutaa sagaliffaa ta'ee eegaluusaa dubbata.
Gara kalaqaatti kan dhufeef rakkoorraa kan ka'e waan hedduu waan barbaaduuf isaan saniin guuttachuu waan hin dandeenyeef isaan san guuttachuudhaaf baadiyyaarraan kaasee teeknooloojii kalaquun jalqabe. Baadiyyaan gaafa barannaa barannuutu wannoon ibsaan hin jiru ture. carraan an qabu yaaluun ture achiin baadiyyaatti yeroo kurraa jedhaan dubbisnu fa'a bakka dungootti bakka buusee wannoon hojjedheen ture ibsaa isa ampooliidhaan ifu hojjechaan ture.
Waasiiwwan hojii kalaqaa wayita hojjetu rakkoo dhuunfaasaa bu'uura godhachuu kan himu piroojektota kudhanii ol hojjetee piroojektota sadiin tokkoffaa tokkoffaa bahuudhaan badhaasa sadarkaa naannoo fi biyyaalessaatti argachuusaa ibseera.
Yeroo baay'ee teknooloojiin kan koo kan xiyyeeffatu hojiilee rakkoo ilaaluurraa kan ka'edha. Naannoo ani itti baradhee taarikee baasu ture. Faalamni qilleensaa baay'eedha. Faalamni qilleensaa immoo ijaan laallamuu danda'a jechuun rakkoo inni fidaa ture keessaa harri abjaataa gogiinsa keessa ture. Roobni hin jiru sababbiin isaa immoo mukni baay'ee ciramaa ture. Naannoo isaanii duraan bosona baay'ee ture. Mukni itti ciramuu sababni inni guddaan araqee kana baasuudhaaf. Namoota baay'eetu araqee kana baasa guyyaatti. Kanaaf tokkoffaa irratti isa rineebiliidhaan kan fayyadu jechuudha yookiin ibsaa elektirikii fayyadamee araqee akka baasan kan godhudha. Innis cirama bosonaa hambisuu kan danda'u lammaffaa irratti kwaalitiin itti oomishan sun garaagarummaa qaba ture. Garaagarummaa san akka sirraa'u gochuu irratti teknooloojii bal'aan hojjedheen ture. Oromiyaa irratti hojii hojjedheen tokko ibsaa mana keenyaa moobaayilaan ibsuu balleessuu kan danda'u teknooloojii hojjedheeti akka Oromiyaatti badhaafameen ture pirezidaantii Lammaa Magarsaa irraa yeroo sanitti akka biyyoolessaatti yeroo sadii naannoo ani itti baradhee taarikee baasu ture. Isan dhiyeesseen ture isaanis badhaafamaa ture yeroo sanitti piraayim ministeriin Hayilamaariyaam ture sagantaa guddaadha akka biyyoolessaatti al takka qophaa'a naashinaal saayinsii and teeknooloojii awwaardiin isas argadhee lammaffaas yeroo san ministeerri saayinsii fi teeknooloojii piraayim ministeerii ammaa dooktar Abiyyi ture teeknooloojii isa balaa tiraafikaa to'achuu irratti naannoo jedheenis badhaafamaa ture.
Ammas dargaggoon kun ittisa weerara vaayirasii koronaa irratti ummataaf waa gumaachuun qabaa jechuun meeshaa haguuggii harkaa bakka bu'ee namoota fayyaduu danda'u ogeessota fayyaatiin ala nama kamiifiyyuu tajaajila kennuu danda'u hojjechuusaa dubbate.
Meeshaan kun haguuggee harkaa yookiin gilaavii bakka bu'ee namoota tajaajiluu kan danda'udha. Warroonni ogeeyyiin fayyaa haguuggee harkaa fayyadamanii nu immoo bikka haguuggee harkaa yookiin gilaaviitti fayyadamnutti meeshaa kan akka fayyadamnuuf. Haguuggeen harkaa hojiiwwan hojjetu meeshaa kana hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf namoonni haguuggee harkaa kan fayyadaman balbala banuuf, makiinaa saaquufis ta'ee liiftii ennaa tuqnu, bishaan ennaa bannu, wannoonni namni biraa tuqee isa yeroo akka hin tunneef kan haguuggee harkaa fayyadamu.
Waasiyuun yeroo meeshaa kana boocee hojjetu rakkoo dhuunfaa isaarraa yookaan immoo wanna ittiin ittisa vaayirasii kanaa tuttuqqiidhaan darbu kan irraa ittiin of eegu bitachuudhaaf humna dhabuurraan akkasumas immoo gara maatii isaa godina arsii lixaa aanaa arsii nagallee galuudhaaf haala mijataa dhabuurraan akka ta'e ibseera.
Anuuti piroojeektii kana naan jalqabu gatiin haguuggee harkaa dabaluurraa kan ka'e kan biraa immoo yoo meeshaa kana gannee haguuggee harkaa yookiin gilaavii kanneen yeroo gannu bosona irratti ta'ee lafa. Ispeeshaalee faalama biyyee irratti gahee olaanaa qaba. Hanqinna haguuggee harkaatiin uumamuunis manneen yaalaa dhaabachuu danda'a hojiidhaaf rakkachuu danda'u isa hambisuurraa kan ka'edha. Dhukkuba koronaa qofaaf osoo hin taane dhukkuba birootiifis haguuggeen harkaa barbaachisaadha. Haguuggeen harkaa immoo biyya alaatii gala. Amma addunyaan mara haguuggee harkaa yookiin gilaabii fayyadamaa jiru. Kanaaf hanqinni uumamuu danda'a jedhee shakkiin qaba. Inni sun yoo uumame immoo uummanni baadiyyaa irraa hamma magaalaatti wal'aansa argachuu irratti rakkoon uumame jedhee yaada. Meeshaa kana osoo fayyadamnee balbala banuufis ta'ee konkolaataa keessattis ta'ee meeshaa itti qabannee deemuufis akkasumas baabura keessatti harka keenya ol goonee itti fayyadamuudhaaf kan nu fayyadudha. Rakkuma kan koorraa kan ka'eedhaan kan jalqabe amma irratti rakkoo irra darbee namoonni biroo waan fayyadamuu jalqabaniif anaafis madda galii naa ta'eera. Kuma oomishuu nan danda'a amma tokkoon ishee gatiin ishee birrii dhibbaaf shantamadha.
Fuulduratti abjuun barataa kanaa gama teeknooloojiitiin sadarkaa olaanaadhaan dhaabbata teeknooloojii guddaa ta'e ijaaruuf mul'atan qabaa kan jedhe waasiyuun dargaggootaafis dhaamsa dhaameera.
Kaampaanii teeknooloojii guddaa akka addunyaatti kan hojjechuu danda'u dhaabuu barbaada. Isaafis nan hojjedha. Dargaggeessi kamiyyuu nama biraa ta'uuf yookiin nama biraa fakkaachuuf osoo hin taane of akka ta'uun barbaada. Gorsa ogeeyyii irraa laatamuuf, ogeeyyii fayyaa irraa laatamuuf guutuma guutuutti hojiirraa oolchanii dhimmi isaanii dhukkubicha irratti osoo hin taane of eeggachuu irra ta'eeti kaayyoo isaanii dhiisuu osoo hin taane sababa kanaan namoonni hedduun kaampaaniin hedduun abdii isaanii kutanii taa'uu osoo hin taane dargaggeessi akka kennaa biyyoota Afrikaa kanneen homata akka hin qabnu abdii kutachuuf. Kanaaf osoo abdiin kutiini shakkii fi yaada keessaa ba'anii akkaataa akkamiin abdii isaanii yookiin kaayyoo isaanii akkaataa galmaan ga'uu danda'a irratti haa xiyyeeffatan jedhu.
Namni kamiyyuu wayita rakkoon tokko mudatutti yeroo kennee fi yaaduudhaan rakkoo sanaaf furmaata barbaaduun gara carraatti jijjiiruu danda'uun barbaachisaadha jedhe waasiyuun gaaffiif deebii raadiyoo sagalee ameerikaa waliin taasiseen gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif tsahaa daamtoo finfinneerra.
Hayya lamoonni irraa hojjennu tattaanu nagaa keessanuu bulaa nagee jennu ansaroo alaaqeeti taphooliitiin waldachaa sagantaa afaan amaaraatti ta'an.